radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na oriane itangishaka ikaze mwese kuri radiyo yanyu mukanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku cyemezo cya leta y'u burundi cyo gukura abantu basabiriza mu ibarabara mbere yaho ariko mugenzi wanjye oriane itangishaka harabagezaho amakuru avugwa ku burundi urakoze cyane eugenie mukankusi ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi abanyepolitike n'abaserukira amashyirahamwe yigenga baherutse mu biganiro yarusha muri tanzania mu ndwi iheze bavuga ko hari intambwe yatewe basigura ko kubona bashobora kwiga ibyari ku rutonde ari ikintu gikomeye mu nkuru mugenzi wacu eroge buri kaneza yaduteguriye tasiyo nsibomana aserukira umuganga w'ibiporono utemewe n'amategeko abisigura muri make urutonde rw'ibyigwa rwari rwategekanijwe niko byagenze ibyo bibazo twategerezwa gutondeka turabye ingene bikomeye akamaro ka kimwe n'ikindi ingene amaguma ameze n'icyotuma anyaruka guhera ibyo byose byarizwe biratondekwa na leta n'aho itari yemeye kujya mu birori byo kugurura iyo nama yarakoze icyo gikorwa icyo tubona ni intambwe ikomeye kuko iyo raporo yagiye gushikiriza abakuru b'ibihugu hamwe bodufasha bagatanga intumbero bakemeza urwo rutonde ejo tuzohura tudasubira gutunganya nibaza ko tuzoca tuja mu bikorwa nyezina na cane cane nk'ibi byo guhagarika ubwicanyi gusaba gushiraho umugwi wamaho bugizwe n'abanyamahanga n'abarundi kugira uko uze gukurikiza koko amasezerano yarusha ivyo ni ibintu bishobora kunyaruka kandi ivyo bimaze kuva mu nzira abarundi bosubira gusinzira hanyuma turashobora kuba mu mwanya wo kuvugana ivyo bindi mugabo ivyo vyo byo twamaze kubitambutsa ibivugwa n'uwo munyapolitike byashimangirwa kandi n'umukuru w'ishirahamwe ridahana ivyicaro vya politike onerope burundi njangwa gilibert beko ntitwagiriye ubusa hariho intambwe yashoboye kuboneka kandi intambwe ishimishije kuko ikintu gikuru twashoboye gushika ko ni uko umuhuza yashoboye kutwereka ikirangaminsi coshobora gukoreshwa mu biganiro bizokurikira impande zitandukanye n'imigwi itandukanye barashobora gushikiriza ivyo bita mandema ni ukuvuga kongerako canke gukuramwo bimwe bimwe batashimye ico rero ni gikuru nuko umuhuza azoheza agatosora neza ico kirangaminsi kugira ngo abe ari ico rero tuzokorera ko mu biganiro bizokurikira arakoze cyane eroge buri kaneza iyo nkuru turabibashikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere handi naho abarimyi b'umuceri muri komine gihanga y'intara ya bubanza basanzwe bari abanywanyi b'ishirahamwe rishinzwe uburimyi mu kiyaya cimbo baridogera iryo shirahamwe mugenzi wacu evariste nziko banyanka arabiducira ku mayanke ari ku telefone Evariste utubwira muri make ikibazo gihagaze he n'abo barimyi imbo
egome oriane nk'uko bivuze abo barimyi b'umuceri wo mu kiyaya c'imbo ni muri komine gihanga y'intara ya bubanza bidogera ishyirahamwe srdi ryishinze iterambere rishinzwe nako iterambere mu kiyaya c'imbo na cane cane mu gitegwa c'umuceri yuko iryo shyirahamwe ririko rirabahohotera kuko uko bimeze uno munsi ni uko abo barimyi bamwe bamwe bivuga ko baheraniye iryo shyirahamwe bimbura abakozi b'iryo shyirahamwe hamwe n'abahurikiye mu mashyirahamwe y'abarimyi b'umuceri baterura batwara mu mahangare y'iryo shirahamwe rya SRDI intandaro ya byose rero na gahombo abo barinyi umuceri bavuga ko bagize mu mwaka uheze ako gahombo kandi karenemezwa na butoyi Terence Novice arongoye SRDI ako gahombo rero kavuye ko umuceri bari bahawe imbuto y'umuceri bari bahawe mu mwaka uheze yatewe n'ingwara barahomba ha bakavuga yuko nk'umurima barimamwo bateza kwimburamwo imifuko mirongo ine y'umuceri ngo bataronse imifuko irenga itatu y'umuceri none ikibazo bategekanya kugikemura gute bemye
icyo kibazo bavuga ko bari barakivuganye abo barinyi bari barakivuganye na SRDI imbo bemeranya yuko bazoriha mu bice bitatu abo barinyi bo baca bashira mu mutwe yuko bazoriha buri mwaka aho rero mu mwaka uheze mukeyi baronse barashoboye kwishura igice c'umuceri bishura batwara mu mahangare y'iryo shirahamwe SRDI ariko rero Butoyi Terence Novice arongo iryo shirahamwe aremera ko bumvikanye ko bazoriha inshuro zitatu ariko akavuga ati uno mwaka kubera umwimbo wagenze neza twafashe ingingo yo kuyishura kwiriha uwo muceri kuko ngo harimo abarinyi b'umuceri badashima kuja kwishura ideni baheraniye SRDI ku bugombe bwabo urakoze cyane evariste nzi ko banyanga tugusabe uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri radiyo yabo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku cyemezo cya leta y'u Burundi yafashe mu mpera z'ukwezi gushize ukwezi kwa gatandatu ku itariki makumyabiri n'umunani cyo guca abasabiriza ku mihanda inshuti rero bakunzi b'ijwi ry'amerika nk'uko bisanzwe turaza kubaha ijambo mubaze mutange inama n'ibitekerezo telefoni yacu tuyibibutse ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe muri iki kiganiro twatumiye bwana jacques nshimirimana ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadeb bwana nshimirimana ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
cyane ariko nkosora ko ubu natowe kurongora urwo runani senadebe kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka Eh, urakoze cyane gukosora ngushimire kandi uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire Ah, abantu bafatiwe ibyemezo byo kwirukanwa ku muhanda batunzwe no gusabiriza harimo abantu bakuru ariko harimo n'abana baba bari kumwe n'ababyeyi cyangwa se ah, baba boherejwe n'abandi bantu babakoresha iki kibazo mwagikurikiraniye hafi by'umwihariko ibireba abana basabiriza mwatubwira muri make abantu bakunze kuboneka ku mabarabara basabiriza abo ari bo n'abo icyo cyemezo cyafatiwe ese ni bose icyarimwe cyangwa se bizakorwa ah, mu byiciro bakurwa ku mihanda
Eh, abantu bakunze kuboneka basabiriza ku mabarabara ngaha mu gihugu cy'u Burundi akenshi bari mu migwi eh, itatu ikomakomeye hariho umugwi w'abakenyezi baba bakuze baba bashaje bamwe twita ba nyokuru hanyuma hariho umugwi w'abana b'imiyabaga batoyi hanyuma hakabaho umugwi w'abana bato cyane batwarwa n'abantu bakuze rero iki cyemezo kuva igihe gifashwe eh, n'abayobozi b'igisagara cya bujumbura cyafashe iyo migwi yose uko ari itatu
hanyuma ni igisagara cya bujumbura gusa cyangwa n'ahandi mu yindi mijyi abahaba basabiriza nabo ba- bakuwe mu mihanda
Eh, gushika ubu ibyo tumaze kubona ni uko ari ingingo yafashwe mu gisagara cya bujumbura gusa kuko mu zindi ntara nta cyahindutse Eh, haba mu ntara kumbure zisanzwe zirimo benshi basabiriza twavuga nk'intara ya ngozi intara ya muyinga intara ya gitega mu gisagara cya rumonge ingingo nk'izo ntizafashwe ingingo yafashwe mu gisagara cya bujumbura gusa
none se ah, murebye mwari mwasabye ko abana ba- ku- ba- ku- bari mu mabarabara basabiriza bari kumwe n'ababyeyi cyane cyane bakurwa mu mihanda bakaba ba- baku- agateka kabo kakaba kakubahirizwa none iki cyemezo cya leta mwacyakiriye gute
Mu- murakoze cyane twebwe twebwe itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu twarasohoye itangazo aho twavuze tuti nk'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana ntitushima na gato ingene abana bakoreshwa mu bikorwa byo gusabiriza aha atwashyira ingufu cyane kuri ba bana batoyi baje gukura mu mihana bakabakopesha amahera bakazana n'abantu bakuze bakabiriza ku ibarabara bakirirwa babanikiye babasegesha hanyuma umunsi warangira abana bagataha gutyo uwabazanye abakotesheje akaca atwara amafaranga akariha amahera y'abakotesheje ko hanyuma agasigarana inyungu yabo tumaze kugira amatozo tukabona yuko benshi mu bazana abana mu ibarabara bata ari abana babo baba ari abana bakotesheje twarasabye abarongoye igihugu na cyane cyane abarongoye igisagara cya bujumbura yuko bofata ingingo ruhasha zo kubuza abantu basegesha abana ariko rero abarongoye igisagara igihe bakora icyo gikorwa baciye bajyaniranye n'abandi basanzwe bakora ibyo bikorwa byo gusega mu ibarabara ni ukuvuga wa mugwi w'abantu bakuze bamwe baba barimo abamugaye cyangwa abashaje hamwe n'umugwi w'abana b'imiyabaga bamwe twita abana bo mu ibarabara iyo migwi yose rero bayishyize hamwe kuko igihe hagurwa icyo gikorwa twaraharuye hafashwe abantu bose hamwe amajana abiri na mirongo umunani n'icyenda muri abo abashyika mirongo ibiri n'umunani bari abakenyezi bakuze bamwe bashaje hamwe n'abana bato bato cyane mirongo itandatu na bane aba bana bato bato cyane rero nibo twebwe twabugiriza induru tutinyabona aba bana bari barabahohotera kuko niyo babasegesheje nta kintu na kimwe bobo baronka ubutanze icyo afashije bo bazi yuko afashije uwo mwana mugo uwo mwana ayo mafaranga atayajyana akayahereza uwamuzanye kandi rimwe na rimwe bakanabakubita cyane iyo badashoboye gusaba n'ingufu nyinshi bwana nshimimana mu bantu muvuga bari ku ibarabara muravuga ko harimo abantu b'abakenyezi ba nyogokuru abantu bakuze abantu batishoboye hakabamo abana abo bantu hari ikiba cyatumye bajya ku ibarabara ni iki cyateganyirijwe abo bantu kugira ngo batazasubira ku ibarabara hanyuma imibereho yabo ibashe guhinduka mwebwe hari ikintu leta yateganyije kugira ngo bafashe abo bantu batazasubirayo
murakoze cyane icyo ni ikibazo tukiriko turabaza gushika n'iyi saha abarongoye igisagara cya bujumbura hamwe n'abarongoye leta y'u Burundi muri rusange kuko ibituma abantu bajya mu ibarabara ni byinshi hariho abajyayo kubera ibibazo by'ubukene hariho abajyayo kubera haba hari injyane mu miryango hari n'abajyayo kubera ubugaba bwabo bakavuga bati nta handi twakwibera ni mu ibarabara twebwe rero twarasabye abarongoye igisagara dusaba n'abarongoye leta kuko iki kibazo ntikiri mu gisagara cya bujumbura gusa kiri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi turasaba tuti ntihabeho kumburisha mu gifaransa nawe kwita sitarategi nasiyonari iza yerekana ingene leta igiye guhagurukira iki kibazo cy'abantu basabiriza abantu batega mu ibarabara hanyuma n'ingene ibituma abo bantu batega byosigwa ko ingufu zikomeye cyane twavuga nk'ikibazo cy'ubukene kuko abenshi muri aba bari abantu imiryango yabo yataye baba ari bimuga abandi baba bashaje ata muntu n'umwe w'inshuti baba bagifite abagarukira ko abandi nabo bakabikora kubera ubugaba kuko umuntu aba amaze imyaka itanu cumi atega akabona biramubeshejeho ni ibisanzwe yuko yigisha n'umwana we bati uyu ni umwuga uraza twibereho muri ibi nyine kuko turonka amahera menshi ataca dukoze ahantu utanga nk'akarorero nk'umuntu aba aje gusega akazinduka mu gatondo uburenganya akamuha ibihumbi bibiri ubundi akamuha igihumbi umunsi ugahera aronsa amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ni ukuvuga uwo muntu ayo mahera yaronka iminsi yose inyuma y'ukwezi azaba afite ibihumbi amajana ane hafi na mirongo itanu ayo mahera atsumba kure cyane umushahara w'umwigisha yigisha mu mashuri y'intango cyangwa ayisumbuye ayo mahera atsumba kure cyane umushahara w'umusirikare cyangwa w'umupolisi mutoya rero ibyo bikaca bituma kuri uwo muntu aronka ayo mahera we wabona yuko atawundi mwuga uwo mubeshaho atari ugusaba ko atawundi mwuga wo mubeshaho cyangwa ukabeshaho umuryango wiwe atari ugusabiriza ibyo bikaca bituma yigisha n'abana biwe uwo mwuga ibyo rero turamaze kubibona ni uburorero bwinshi cyane dufite bw'abantu ahubwo bahavuye bigisha n'abana babo gusega nk'umwuga
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika nagira ngo dutangire twakire ku murongo wa telefone bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se bifuza kubaza ngo uhereho ngendakumana uranyumva
ndabumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
rero nagira mbanze mvuge ku bantu abo bantu niko bari mu ibarabara yego wenda babona ko baba bari mu migwi itatu
Mhm.
ariko umugwi baba biyitirira ni ukuvuga bafata nk'abana bagenyera abantu ahantu bikora akamushyira ku ibarabara kugira asege uwo abonye kandi atari uwiwe amukoresha mu byo nyine gusega kugira baronke ukungene babaho Mhm.
mugana nawe nyine urumva baba bifisemo inyungu umugwi wa kabiri hariho abana usanga ari abo mu ibarabara bibera mu ibarabara uko nyene atazi ni se wiwe canke abavyeyi babo n'umuryango atawazi anga yavuye ino hino ruguru agiye kuraba iyo mu gisagara agaca abera umwana wo mu ibarabara uko nyene Mhm.
umugwi wa gatatu ni abantu bageze mu zabukuru cyangwa ugasanga yaramugaye aja kwibarabara arindiye uza ko haca ko amusaba gusa kugira amuha mugabo rero je mfise ikibazo kuri leta ko yoba yarategekanije uko yokingira abo bantu cane cane bari mu ibarabara atagira abavyeyi n'umwe atazi nyazoja n'ubu bamwirukanye mu ibarabara mu bisanzwe hari hamutunze ariko amaze kuhava ni ukuvuga ko agize ingorane niyo mushoboye gusanga yaguye ku nzira ku kubera kubura uko utwarya yari asanzwe asega nagira ati nka leta yoba yarategekanije nk'ahantu tegerezwa kugira nk'iyo raporo namaze kumva yavuze abatishoboye ukungene bangana aho buba baca babasira tubure tugiye tubategurira imigambi hakurya kw'abana baza ku ishuri cyangwa bakabubakira ikigo bakavuga ati rero umutegerezwa kwiga leta ikabategura ku buryo umwana akiri muto umuteguye ibyo binategerezwa kubyumva Um, umugwi- ikindi kibazo nari mfise ntabwo usanga bagiye mu zindi ntara bava muri icyo gisagara cya bujumbura kuko kubera twumvise ko umenga babikoze mu gisagara cya bujumbura gusa kuko kubera nyine mu rwanda usanga kuri province abana basega kandi bagwiriye cyane bikadutera ubwoba rero ko usanga ba- i bujumbura bagaca baduga ino ruguru naho babona ukungene bari bube ni uko leta iba yarabanje gutegura kugira iraba ukungena ibanza gutora raporo y'abo bana ukungene bangana n'abo bari mu zabukuru kugira numva ko umenga ni ugu- ni ukwirukana basega bose kugira baze kubarabara niba yagiye baha basega bakaraba nabo bakuze nyene kubera bafite ingorane igituma baja mwibara ntoza mwibarabara gusega ukuze urumva bira- biranatera n'isi yone Mhm.
ibisanzwe urumva bagaca bakoresha n'abo bana kugira baronke ukungene baba kuri utwo tubazo twanje murakoze ngenda ku mana ndagushimiye kuri iki gitekerezo ndetse n'ibibazo ubajije mu kanya ubwo bwana nshimirimana araza kugusubiza Eh, twakire na duhayimana uranyumva
yego ndabumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo cyanjye nk'uko uwo ahejeje kubivuga ni uko usanga abo bantu kenshi bari mu mice myinshi nk'uko ahejeje kubivuga ariko ugasanga nubwo bari mu mice myinshi hariho ababa- biza kuba bi- abaje bijyamo kubera uko uko bagira n'abandi usanga umengo ni ni ingeso kubera bumvise amahera bakura yari menshi bagaca babigira ingeso kuri ubwo rero leta kuba yafashe iyo ngingo nyuma yayifashe hagize turayishimira ariko tugerageje kuzihweza kandi ku rundi ruhande usanga abo bita ngo barirukanye atari bajya bonyine basegerereza hari abo usanga bikorera utwabo nk'abari badandaza ibintu by'amakiyosike yabo utubutike duto duto abatembereza ibintu bose ugasanga barabangajije kuri ubu ugasanga gushika uno munsi ntibafise icyo bafungura kubera bamaze kubangaza vyasaba rero leta ibanza irabe nimba abo bantu aba aribo bakwiye kwe- kwiga izayo kwirukana kuko hariho umuntu usanga ariho yarazi kubara rumuramuko kandi afise umutayi we akoresha adandaza nk'ibutike ugaca usanga rero baramaze kumwirukana uno munsi ugasanga ari mw'ibarabara ntafise icyo akora kandi yarafise umuryango agaburira hanyuma nagira mbaze nimba ko batanguye kubikorera ngaha gisagara cya bujumbura ubu bafite iyindi gahunda yo kubigira mu gisagara mu mu busagara bwose bito bitaba nko ku mirwa mikuru y'intara cyangwa mu makomine
Eh, urakoze duhayimana kuri iki iki gitekerezo cyawe ndetse ni- n'ibibazo ubajije reka duhe umwanya umutumirwa wacu ubwo agire icyo yabasubiza kuri ibi bibazo mubajije bwana jacques nshimirimana ibibazo murabyumvise n'ibitekerezo bya ngendakumana na duhayimana
yego murakoze cyane Eh, kuri ngenda ku mana nibaza yuko ahanini atari ibibazo byinshi birimo kuko yashikirije yuko eh, iki ari ikibazo gihari mu gihugu kandi ko eh, akenguruka nawe nyine iyo ngingo yafashwe yo kugabanya abantu basabiriza mugabo ko hobaho cyane gushyira mu ngiro ibikorwa biherekeza cyangwa bituma icyo kibazo kitahaba abo basega bataza mu ibarabara ibyo nabyo ni bimwe twahera ko tuvuga tuti eh, ni bimwe byo gushyiraho imigambi yo kurwanya ubukene imigambi yo gukorera hamwe ku banyagihugu baba bari mu bibazo bitandukanye na cyane cyane guhimiriza abo bantu basega kugira ngo bumve yuko gusega atari n'umuco mwiza mu- mu- mu mico y'ikirundi hanyuma duhaye imana wewe abajije ibibazo bibiri Eh, yabajije ikibazo kimwe kandi yavuze ati leta yobanza ikaraba abo yirukana kugira ngo ntijaniranye Eh, kuri kuri iki eh, eh, tu- tubitahura co kimwe kuko murabona kenshi iyo hafashwe ingingo nka bene izo zigafatwa n'abantu bajejwe intwaro Eh, ni iby'ukuri hari igihe usanga ari ingingo ziba zifashwe batafashe umwanya ngo bige neza barabe bati mbega abo tuzokwirukana ni bande abo twosubiza mu mihana iwabo ni bande abo tworeka ni bande Eh, ni byiza yuko habanza kubaho kuraba yuko abantu bose bafashwe udashobora gusanga ari umuntu ariko yidandariza utuntu bamwe eh, mu gifaransa tuvuga ko ari abakomersambira eh, ya- yari yifitiye utuntu ariko aradandaza nimba ari udukaranga mu ibarabara ugasanga baramujyaniranije muri uwo mugwi w'abantu baba bariko baratabiriza kandi we aba yarerekanye yuko ubwo rwego rwo gusega yarurenganye apfuma akora bito muga bishobora kumubeshaho urumva nk'umuntu nk'uyo ubamujaniranije biba bibabaje kuko baba bamuciye intege baba bamurungitse ahubwo kuja kwiyumvira bimwe gusega kandi yari yaramaze kubirengana avuga ati nopfuma nkora duke muga tukandeshaho hanyuma ku bwacu mbere yaba ari ibyo twigirira hariho umugwi wo muri abo bantu basega ariwo uteye ikibazo gikomeye cyane ni wa mugwi twavuga w'abantu bafashe ugusega nk'umwuga abo bantu nibo bateye ikibazo kuko nk'ubu ndabaye akarorero mu bantu amajana abiri na mirongo umunani n'icyenda bafashwe itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu ariko hamvuze ko bafashwe aba bantu ntibafunzwe baregeranijwe hanyuma babasubiza mu mihana iwabo mu makomine baza bavamo muri abo majana abiri na mirongo umunani n'icyenda abantu bamugaye by'ukuri byaboneka ko bafite ibibazo eh, by'ubumuga byotuma ataco bashobora kwimarira ni cumi na batandatu donc mu- mu- mugereranye hagati y'amajana abiri na mirongo inani n'icyenda na na cumi na batandatu bamugaye n'abana mirongo itandatu na bane ata kintu na kimwe ubona bashobora kwimarira eh, kubera ubumuga baba baravukanye uca usanga igitigiri kinini ari ca wa mugwi wa bamwe bagira ugusega urudandazwa abo rero twebwe n'ukuri eh, n'ubu ndabisubiyemwo nta kigongo na gitoyi tubagira kubera ko ni abantu baba bariko barica sosiyete y'u Burundi kuko bene aba ba- ba- si uko baba babayeho nabi bafise n'uburyo usanga ba bafise udukorwa bakora mu mihana baba bafise n'inzu bamwe bamwe bapangishije muga kubera bimazemo imyaka cumi cumi n'ibiri cumi n'itanu akavuga ati sinota umwuga nta kindi combeshaho aba bantu nibo rero leta yari ikwiye gushirako inguvu nyinshi cyane ikabagondodza bagaheba iyi ngeso kuko bayibandanije bigisha abo bariko barabyara bigisha ababanyi nimwiyumvire eh, nk'umuntu azanye umwana wiwe akamubwira ati ngaha niho hakureze iyo ataba ngaha sinari kubaka kajya kazu tubamwo za mpene ntiwari kuzibona ya nka ntitwari kuyigura umwana azokura azi mu mutwe yuko uwo mwuga ari wo mwuga umuryango wiwe watoranye twe rero tukava tukinyabona iki kibazo kidahagurukiwe hakiri kare tuzava dusanga imiryango yose yagiye mu ibarabara yagiye gusega ikindi naco nagire eh, eh, nu- nunganire kuri ibi duhayimana avuze ni uko ibi biterwa n'uko mu burundi gusega si icaha mu mategeko mpanabyaha gusega ntibirimwo nk'icyaha ni ariko ukuvuga ngo ibintu biragayitse.
umuntu ashobora gukora canke ntakora mugabo rero twe tukavuga tuti naho aba bantu baprofita eh, kuko kugusega atari icaha kuko kera mu mategeko mpanabyaha ya kera gusega atari icaha mugabo mu mategeko mashasha yo mu bihumbi bibiri n'icenda gusega byaravuyemwo eh, ntibifatwa nk'icyaha rero abantu benshi akaca yirukira uwo mwuga wo gusega bikaca bituma benshi babigira umwuga ariko leta irashobora gu- gu- gu- guhana mu mu gifaransa novuga guhana resitation aramandisite donc guhana abantu batuma gusega bigwirirana mu gihugu abo nabo ni bande nibajya baja gukotesha bajya abana b'ibimuga abo nabo ni bande nibajya abantu batanga amahera ijana ijana amajana abiri ngo ni ikigongwe cyinshi baba berekanye kuri bajya bantu baba bariko barasega aba bantu twama turi ko turababwira tuti umuntu afite ikigongwe cy'umuntu abonye ari mu ngorane ntamuterera amahera amajana atanu mu gikopo aramwegera akamuganiriza akamubaza ati mbega n'igiti cyagutumye uza ngaha binashobotse akanamuherekeza akamenya n'ubuzima abayemo muhira turazi neza yuko benshi muri bajya batanga ajya amahera mu ibarabara igihumbi amajana abiri amajana atanu ntibaba bazi n'ubuzima bajya abantu baza gusega babayemo hari n'aho ushobora gutanga umuntu atanze amajana atanu ubu yahaye akakubwira ngo uragayana ngo narinzi ko nk'ibihumbi bibiri kuko efekitivu makuru wababona yuko amajana atanu ari amahera ataca amaze ashobora kuba afite impene mu rugo ashobora kuba afite utundi dukorwa tumwinjiriza amahera arenze y'amajana atanu iyo umuhaye amajana atanu ahubwo ni ukugutuka akanagutuka ibyo bihora biba bigashika rero tukavuga tuti leta yofata aba bantu batanga aya mahera nibo bagwiza ugusabiriza mu ibarabara umunsi bohanwa nka babiri cyangwa batatu bigahagarara abasega bazoca baguma muhira kuko nta muntu azoba akibahera amahera mu ibarabara ibyo rero iyo bibandana ibyo bituma bava mu mihana uwaronse aca abwira umugenzi ati ntuze tuje kurondera gutyo ugasanga ibitigiri biguma bigwira ku munsi ku munsi by'abantu baza gutega
ngenda ku hanyuma yavuze ikibazo kimwe duhaye imana mbega mu zindi ntara byoba biratangura iki kibazo nibaze ko ari ikibazo cyo kwishyura cyane umuntu wo muri leta cyangwa abantu bari mu buyobozi kuko twebwe ibyo twabonye twabonye mu gisagara cya bujumbura hanyuma kandi eh, twarashimye yuko banatugishije n'inama bakatugisha inama tukanababwira yuko twifuza ko ata muntu n'umwe yogira icaba muri icyo gikorwa ni ukuvuga bimwe byo gukoresha inguvu bimwe byo kubirukanga inyuma ibyo byose twarabyiboneye ko ata kibazo na kimwe kigeze kiba Mm. impungenge zanjye ndakumana yibazaga niba bitarakozwe mu zindi ntara akavuga ati none ntibazava i bujumbura bakajya mu zindi ntara
yego cyane erega iki iki si ikibazo cy'igisagara cya bujumbura gusa ni ikibazo cy'igihugu nicyo gituma eh, no mu gutorera umuti iki kibazo ni umuti utogwa n'abarongoye intara bari hamwe bose kuko nimba y'ubujumbura babikoze bakabarungika ingozi bamwe amajana abiri na mirongo umunani babarungitse ingozi baca babandanya wa mwuga wabo muri iyo ntara babarungitsemo nimba babikoze muri mu ntara ya rumonge bagakurayo abantu amajana ane ba- basabiriza mu ibarabara baca babarungika i bujumbura kandi bahashyitse bakora wa mwuga wabo ariko iyo kibaye ikibazo bafasha mu minwe nk'ikibazo cyo ku rwego rw'igihugu sitrategi bafata ziba zimwe mu ntara zose bakavuga bati aba bantu niba- nibasubire mu mihana yabo nitubafashirize mu mihana yabo mu burundi turafite ubushikiranganji bwo gufatana mu nda I- ibi biri mu bikorwa bajejwe kuraba abantu baba bari mu buzima bugoye cyane nka bene ubu bubatuma bashobora kuja mu ibarabara akaba aribo baherako bakavuga ati uyu muntu uko agowe reka tumuronderere aho arima tumuronderere imbuto tumuronderere utwaba arafungura mu kurindira ko yimbura urumva nk'ibyo nticyari ikibazo gikomeye cyane yaba cyari gifashwe mu minwe ku rwego rw'igihugu atari ku rwego rw'intara imwe
Eh, duko- dusubire nanone ku murongo wa telefone eh, nk'uko inshuti z'ijwi ry'amerika uko nabibabwiye turi kumwe na bwana nshimirimana mu kanya twavugaga- twavuganaga na ngendakumana na duhayimana noneho twakire hatungimana hatungimana uranyumva
yego ndabumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
rero uko ndabibona nk'abo bantu basegereza mu gisagara inyishu si uko bo basubiza mu mihana yabo ahubwo inyishu babanza bakarondera ikintu cyotuma babaho kuko umuntu arinze ajya gusega aba afite impamvu agiye gusega hanyuma naho nkabiha iyindi ntu- uwundi mwanya nabiha iyindi ntumbero kamengo baba bagomba baze ba- bagenda nka leta iza igenda ivuga yuko abantu bose bari mu mahana yabo ata abantu bagisega bariho indyarya nawe kumbe abantu barapfuye barishwe n'inzara natwe turi mu mihana yacu inzara iratwishe ubu naho batuzaniye ko abandi igitekerezo cyanjye cyari icyo Eh, wowe urumva bakorerwa iki Ba- babashakira ngo aho baba
icyo bokorerwa ni uko bubashakira aho baba ariko bakabereka n'ibyo bakora kuko mu gihugu nta buzi buhari nta ki na twebwe twebwe bwacu nyine turi muhira ntabyo dufise dukora natwe twari mu kubasangayo duseke nkabo
mu kanya twasanze ko gusega atari nubwo bidahanirwa n'amategeko ariko kandi ko bitanahesha n'ishema ubikoze cyane cyane iyo ashobora kugira icyo yimarira
none none nk'ikimuga nk'ikimuga cyo ikimuga cyokora iki kitagira ubwifasha kijya guseka kandi natwe nabo baduserukira barutse ababona abasega natwe dukuze tubona abasega numva n'ikibazo kigoye cyane kwishyura
Ubwo- ubwo tura- turaza guha umwanya bwana jacques nshimirimana ubwo agire icyo yatubwira niba banateganya kugira ubuvugizi kuri abo ngabo b'ibimuga batishoboye urakoze cyane hatunga imana
namwe murakoze Eh, reka noneho tujye mu rwanda twakire na munyakazi uri i rubavu munyakazi uranyumva
ndabumva ijwi rya amerika Eh, ikaze rero kuri radiyo yanyu eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Ah, murakoze cyane kuba muduhaye umwanya Ah, na kuri iki kiganiro ni- eh, muri iki kiganiro ninze kuko ah, aho turi ntabwo dukurikira radiyo eh, mu majyaruguru y'u rwanda no mu burasirazuba bwa kongo ariko ndakeka nagerageje kumva aho ikiganiro ah, kiganisha Ah, ariko nyamara kumva ibyo ah, abo bayobozi bavugaga na- nahise ngira ikibazo kimwe Ah, ndavuga ese ko baciye abo bana ibyo byo nibyo ah, ibi- igitekerezo cyo bagize ni cyiza ah, cyo gukura ba- abo bantu mu mihanda kuko nta ntabwo ari umuco tuhesha agaciro nk'abanyafurika ariko se ah, nk'abo bantu bakurwa mu mihanda akenshi ubona ko za leta zibakura mu mihanda kubera ah, kugira ngo bagaragaze isura nziza y'igihugu cyabo ariko ah, ntibazirikane impamvu izana abo bana mu- abo bantu mu mihanda kuko unarebye neza aba- abantu baba bari mu mihanda basabiriza kenshi aba ari n'abana bagombye kuba bari hehe bari ku ishuri ahubwo aho aho kugira babirukana bagombye gushaka icya mbere icyitwa u- umuzi umuzi w'ikibazo kandi ndakeka uhera ku babyeyi ababyeyi bakura abana mu mashuri bakabarika bakajya mu mihanda icyo ngicyo ni kimwe cyo bakagombye kwibandaho bakareba Ah, nk'urugero nyine nabaha mu rwanda iyo ni nk'inama ah, inaha bagerageje kuko abana bajya mu mihanda ni abana baba ba- baba bakomoka mu miryango ikennye ya ya ntaho nikora nk'uko aba- abavandimwe b'abarundi babivuga bakabakorera amakoperative bakabahereza ihene bakabahereza amatungo magufi kugira ngo bagire icyo kugira ngo umwana ajye ku ishuri ntabure icyo arya iwabo gi- gituma ajya mu mihanda icyo ngicyo ni kimwe na ni- ni- ni- mbese ni nk'inama na- ndabahaga nu- eh, baze kugira icyo bayivugaho bumve niba ariyo kuko kuko birafasha cyane gutuma umwana atitwaza ngo abo barakennye ngo yabuze amafaranga y'ishuri cyangwa se ikindi so ikindi i- i- noneho ikibazo cyo nababazaga esike ko eh, bakuye abo bantu mu mihanda akenshi ubu nayo babakuramo barabahutaza ku buryo bukomeye eh, bigatu- bika- mbese eh, i- ikibazo muri rusange ndashe ku ntego mu rwego rwo guhereza abandi nabo umwanya esike abo ba- a- a- abavanwa mu mihanda agateka kabo kubahirizwa gute ko eh, bigaragara ko bakurwa mu mihanda n'abasirikare abapolisi babahutaza baba- babamerera nabi ku buryo bukomeye ese nka leta bo eh, a- a- abana abagore eh, ibimuga bakurikirana ubu- uburenganzira bwabo gute Eh, nicyo kibazo cyo nari mfite Eh, murakoze cyane kandi ijwi rya amerika turabakunda nubwo tutabumva inaha eh, muri aka gace tubamo buriya tuzagerageza ibizashoboka byose kugira ngo namwe muzageraho mutwumva neza ndagushimiye cyane munyakazi
Eh, murakoze cyane Eh, twakire na gaburiyeri gaburiyeri uranyumva
ndabumva cyane rwose Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nashaka mbanze ndamutse uwo mutumire Mhm, arakumva no yego cyane nongera ndamusaba kujya baba bi- bituye leta ubwa mbere bakababwira yuko hari ikibazo kitagenda neza ku byerekeye abasegerereza n'ubu bagende babiture barabe icyo bategerezwa gukora kuko mw'iyo migwi itatu yavuze umengo harimo umugwi muniniya ubangamiwe cyane na cyane cyane abana hariho abana bamwe baba ari imfubyi hariho abandi bana nabo baja mw'ibarabara kuvuga babwa ba nyina babo hariho nk'ababyeyi ba- baja mw'ibarabara ugasanga nk'umumama afise nk'abana bane batanu aka- akaca mama wabo akaja mw'ibarabara n'abo bana bakaja mw'ibarabara bose ikintu bakora bashitse mu gisagara bagabura amabarabara hanyuma bakaza guhura ku isaha yo ku mugoroba yo gutaha begeranya ibyo baba barose urumva hari nk'igihe mama wabo aba akiri muto aba afise ingufu zo kurondera naho yoba yarabuze ukuntu arondera mugabo urumva ngira ngo ko ba- ata- ari ukutuguruka mu mutwe kubera ibyo bintu byo gusega kenshi biratuma umuntu acika intege atagira n'umutwe wugurutse kugira ngo arondere ingene aronka kubera amahera aba yarose atamugoye jewe rero icyo nca nsaba nsaba leta ikiriko irategura kugira ngo abo bana irabe ukuntu bazobaho kuko n'ubundi kubasubiza muhira nta kazi bagiye gukora muhira nta mashuri bagiye kwi- kwiga bat- baga- bategerezwa kugaruka mw'ibarabara kandi kandi n'ubundi nibaguma baza mw'ibarabara babirukana bazohitamwo muhira hariya muhira naho bahora bace bacikira isuma baze birara mu mazu y'abantu biba umuntu yugaye akazi yagiye ku kazi ugasanga bakatiye bakiba nk'utwombo turi mu nzu cyangwa bagatwara n'ibindi byoba biriho cyangwa bak- bakamena n'amazu mu ijoro abo nibo bacavamwo abagizi ba nabi hanyuma icyiyumviro cyanjye ca- cya kabiri harimwo abanyokuru nk'uko yabivuze baba muga numvise ko atari benshi harimwo abanyokuru nk'abanyokuru baba bakuriye ino baje kurondera ubuzima ino hanyuma bagakurira ino bamwe ugasanga ni abapfakazi abandi nta bana bafise babafasha cyangwa n'abafise abana ugasanga abana babo ntibabitaye bagahitamo kujya mu ibarabara gusiga kuko batagifise ingufu zo gukora cyangwa nk'aka- ndagwaye nk'akarorero jendi ngaha mu gisagara ca bujumbura nko muri karitiye zone ya buterere abantu benshi kera bari batunzwe n'uburimyi none ubu bariko barahamara bahubaka benshi ntibasubira kuronka aho barima nibo babo nyene uca usanga basubiye mu mabarabara bakaja gusegerereza cyangwa atagi- a- ata- ataratunzwe n'isuka akavuga ati jewe nta nguvu ngifise zo kuja kurima kandi si- nta n'agatahe mfise kugira ntereke udutomate canke ntereke uturengarenga ukaca usanga kandi avuze ati nta kundi reka ngende bicare kw'ibarabara iyo naronka uwumpa igihumbi ndagenda ngura agafu ngure n'uturengarenga nteke nta kundi akabona ko aribwo buzima bwiwe bu- bu- ategerezwa kubaho nkaca ngaruka kandi leta kuba yiyumviriye ico ciyumviro hamwe n'iryo shirahamwe baragize neza kuko umengo uruja n'uruza rw'abantu mwibarabara rwogabanuka ariko ahandi naho bavuga ngo gukiza kitaguhitanya kiraguhitaniza harimwo bamwe bazoba bizoba bimeze neza n'abandi uca usanga kubera ariho bari bazeye uburaro n'uburamuko ariho bari bazeye gukira uca uca usanga bagiye kubaho nabi hariho ibimuga ibimuga nk'uko yabivuze hariho abadandazwa abadandazwa aribyo bariho abadandazwa bariho mugabo cyane cyane nibaza yuko urwo rudandazwa arwo bakorerako cyane hanyuma bakaraba n'ico bariko barategurira abo bana kugira ngo nabo bashobore kubaho yego kuko kubakura mu ibarabara ukabajyana muhira n'ubundi ata kintu ubateguriye cyangwa nimba ari bavuga bati twe tuzobashyira mu kigo tubagorore tubigisha imyuga abaja ku ishuri baja ku ishuri aho ni sawa bazoba bagize umugambi mwiza nayo kubakura mu ibarabara ngo babajyanye muhira nta na kimwe bazoba babafashije n'ubundi bazogaruka hahandi nyene bagaruke cyangwa bavuga bati turaduza ingozi turaduza imuyinga cyangwa nka kurya nyene nakubwiye ati bazohindukamwo babi bisuma cyangwa baze bagirira n'abo abantu bakwita amakanshi abantu ku mabarabara nuko murakoze icyumviro cyanjye cyari iki urakoze cyane gabriel ubwo reka duhe umwanya bwana jacques nshimirimana basubize nk'uko mwabyumvise abenshi barimo kugenda bagaruka ku kibazo cy'abantu batishoboye badashobora kubaho ku bundi buryo harimo bariya ba nyogokuru harimo abantu bagendana ubumuga harimo imfubyi baragaruka rero kuri icyo kintu cyo kuvuga ati ni muba- babanze barebe impamvu yatumye umuntu ajya ku ibarabara hanyuma umwana bamubonere uburyo bwo kubaho cyangwa se na wa nyogokuru udafite ikindi kintu kimutunga watawe n'abana be cyangwa se wari utuye ahantu yashoboraga kuba ya- yarima akaba hakaba hata- hadahari ubu ngubu cyangwa se nta Mhm.
n'ingufu afite urumva birasaba birabasaba ubuvugizi mwabwira iki aba bakomeje gutanga ibitekerezo byabo
murakoze cyane nibaza nibaza yuko by'ukuri atakwihenda kurimwo nibyo nibyo kandi turabyemanga kuko muri aba bantu baba bari mu ibarabara haba harimo abantu bafite by'ukuri ingorane baba badafite ubushobozi bwo gushobora kwibeshaho ahantu hatanga nk'uburiro nk'abantu baba imiryango yabo yarahonye abantu baba bahunze mu bihe by'intambara ugasanga asigaye ari wenyine abantu baba bacitse amaguru kubera ibihe by'intambara umuntu aba yavukanye ubumuga bumutuma adashobora kwirukanga n'ubuzima cyo kimwe n'abandi abo bantu bariho ariko kandi navuze ni leta y'u Burundi irafite ubushikiranganzi bwo gufatana mu nda ubwo bushikiranganzi bwo gufatana mu nda mu bibazo bujejwe gutorera umuti iki kibazo kirimo nicyo gituma twebwe tubandanya dusaba aba babijejwe cyo kimwe n'aya mashyirahamwe yacu kuko nayo aza gufasha mu gushyira mu ngiro cyangwa mu gusahiriza mu bikorwa cyangwa mu migambi igihugu kiba cyashyize imbere kugira ngo turabe ingene iki kibazo tugiha agaciro tugiha priorite gusumba ibindi kuko aba bantu umuntu ntazobugaranira mu nzu umuntu ntazobugaranira mu makomine yabo ntibazokwemera kwicwa n'inzara bazopfuma bita baje mu ibarabara uwubaha abahe uwubima bime mugabo bavuge bati twopfuma tujya mu gashaha ko twicwa n'inzara mu mihana yacu nicyo gituma yaba amashyirahamwe bwaba ubushikiranganzi bwo gufatana mu nda dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira ngo aba bantu kandi si benshi mwumvise nababwiye nk'ibitigiri biheruka abaza mu ibarabara kubera bafite ingorane by'ukuri zibatuma badashobora kwirukana ubuzima si benshi cyane sinibaza rero ko ari ikibazo kizava kinanirana cyane haba mu gisagara haba ku rwego rw'igihugu kuko hariho ubwo bushikiranganji hariho amashyirahamwe akorera muri ibi bisata ayafasha abagendana ubumuga ayafasha abana bari mu ngorane ayafasha abana bo mu ibarabara ayafasha abakenyezi bafite ingorane ayafasha mu gushyira hamwe abantu ngo bakorere hamwe mu byo twita regurupe do solidarite kominotere ibyo byose ibyo bikorwa birahari abo bantu tuzobashyira muri abo bandi hanyuma ibigaba bice byerekana kuko iki ndakigaruka ko cyane muri aba bantu ibigaba nibyo byinshi kuko umuntu yacitse ikigaba azi yuko yaba yinjiza ibihumbi icumi ku munsi cyangwa cumi na bitanu ku munsi mushobora kumushyira hamwe n'abandi ngo nimugende muze murakotiza amahera amajana atanu cyangwa nimugende mugire umugambi wo korora impene wewe mu mutwe ababona yuko izo mpene azozironka hamwe amahera inyuma y'amezi atandatu inyuma y'umwaka kandi yari amenyereye kuronka ayo mahera ku munsi ku munsi rero tukanka yuko uwo muntu ashobora kubona ati ko naronse inzira ya hafi ituma mbona amafaranga menshi mu mwanya muto kubera ko nateye ikigongo abantu tukanka yuko ashobora kubyigisha abandi abo bandi nabo ejo bakaza mu ibarabara ugasanga biri ko bitera ubunebwe mu bantu ntibubahuke gukora kuko iyo tuvuze kujya mu bikorwa bisaba ingufu bisaba kwitanga bisaba kuruha umuntu aremera akaruha ko aba ariko arondera ubuzima aba bantu basega rero nabo baba bize umugambi wundi wo kuronka ubuzima cyangwa wo kuronka ayo mahera batarushe cyane murumva ashobora kuronka ibihumbi amajana atatu cyangwa amajana ane ku kwezi atarushe kuko urumva kuruha kwiwe no gutega ukuboko nawe nyine kuruha murumva yuko aruha kwirirwa ateze ukuboko kwirirwa ateze ukuboko umunsi wose biramurohisha ariko tukavuga tuti ntibabahimirize ntitubahimirize bubahuke bajye kurima ababishoboye badandaze bakorere hamwe n'abandi icyo badashoboye abandi babanyi babo baba bagishoboye gutyo ingeso yo gusaba no gusega tuyice burundu kuko ntibiri no mu mico y'abarundi ntibihesha icyubahiro umuntu aba ariko arabikora hanyuma uwitwa uwitwa munyakazi yavuze ngo babagirire imigambi imigambi irashoboka ariko bamwe b'ibigaba bamwe baza gusaba kubera ko babigize umwuga n'ibi by'imigambi ntacyo biba bibabwiye barabaha n'uburyo bakabashyira mu bikorwa bakabigisha gushona bakabigisha korora ariko ntacyo biba bibabwiye n'ibyo babahaye barabidandaza bakisubirira hamwe mu ibarabara rero iki ni ikibazo twibaza ko tuzoshyira ingufu cyane kugira ngo ababaza gusega babigize umugambi baje ku ruhande rwabo kuko niyo babibandanya kumbure abajejwe intwaro bashobora gukoresha ubundi buryo bwo kubabuza iki gikorwa kigayitse kuko nababwiye nti mu mategeko umuntu asabiriza ntahanwa kubera ko si icyaha mugabo bashobora gukoresha ubundi buryo bakabuza abantu babaha amafaranga bavuga ati ntihagire umuntu azosubira gutanga amahera mu ibarabara uzoba bikoze azoba agizwe n'abazo ariko akwegera abantu benshi mu ibarabara nk'ubwo n'uburyo bumwe bushobora gutuma abo bantu basega bagabanuka ubwo buryo burakoreshwa cyangwa bwarakoreshejwe no hiyo wanyu muri muri leta zunze ubumwe za amerika murazi ko habaye ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bakora badandaza umubiri bamwe bita abamarayi kubera ko bitashoboka ko bahana abo badandaza umubiri kuko amategeko atabyemera yo muri icyo gihugu murimo muri etazini baciye biga umugambi wo guhana abakiriya babo bagafata abaza kurondera bamwe badandaza umubiri babahanye kabiri gatatu bamwe badandaza umubiri baca babura isoko bakaca baja kwiga iyindi migambi bateza imbere na twebwe twibaza yuko niyo byananirana yuko aba bantu bahera ingeso yo gusega abajejwe intwaro boca muri iyo nzira bakabuza abantu batanga amahera mu ibarabara bakababwira ati genda muyatange ku gasandugu kari ku ikomine kagombe kabe gakurikiranwa n'abo nyine basega mugabo uwufite ikigongo agenda ashyira amahera ku gasandugu ku ikomine kugira ngo tugabanye abaza kurondera babaha amahera mu gisagara bikaca bivamo n'ubusuma bikavamo n'izindi ngeso mbi nyinshi cyane ayo mahera agiye no muri ako gasanduku tuvuga ko yazafasha abatishoboye kuko bo baba bafite n'impamvu ituma bajya gusaba
cyane rwose
twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga umutumirwa wacu ni bwana jacques nshimirimana ni umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadeb mu burundi dusubire ku murongo wa telefone twongere duhe ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika alphonse uranyumva adolphe uranyumva alphonse ubanza telefone ye yacitse alphonse uranyumva
ndabumva ndabumva
igitekerezo cyawe
yego igitekerezo cyanjye ndaramukije uwo mutumire ndaramukije n'abacumviriza bose
yego yego komeza
yego na twebwe twebwe ngaha mu burundi turashima uwo mugambi kuko byarabonekanye neza ko mbere harimo n'abifatanya n'abagizi ba nabi bakajya kwicara impande ya bajya abantu basaba hariho n'abantu babona ko bakomeye bashobora gukora utundi tuntu hirya no hino ugasanga kubera bazi ko bajya gutora ibya gusa mu by'ukuri ugasanga bagiye mu gisagara hagati mbere wabona neza ko bisa nk'ibyari byabaye akamenyero kabi ariko nanjye nkaba ntushyigikira nk'icyumviro hariho n'undi yahejeje kukivuga hari hakwiye kuba by'ukuri bakaraba mu makomine ko twe dufite amakomine atatu bakaraba yuko ikomine imwe abarimwo batishoboye kuko baba batwi n'abenegihugu bagatuma batware koko bakerekana neza buri karitsiye buri mutumba abatishoboye bahaba cyane cyane muri bajya bahora bajya gusaba bakaraba neza yuko uwo muntu atishoboye hanyuma bakahashyira ku rutonde nimba babadogana iwabo hanyuma rero twabonetse bakaza barafashiriza hariya mu mitumbi iyo bari icyo ni icya mbere niyumvira hama hari icyo nashaka kubaza umutumire none nyako bamutumire ko hari hariho amashyirahamwe amwe amwe afasha abo bantu bagendana ubumuga batishoboye nubwo nubwo harimwo bamwe baba bakomeye mbere bamwe bakaba bari babigize n'umwuga baza bagatora n'abana ahantu nk'umuntu w'umumama ugasanga yagiye gutora umwana ahantu akaza kumucisha imbere mu gisagara hama agashika aza guhemba mwene uwo mwana ubu mwebwe ko hari hariho amashirahamwe yarashigikiye abo bantu bagendana ubumuga canke abantu batishoboye none amahera ayo mashirahamwe ahora aronka mubona yakoresha iki mu gihe adakurikirana abo bantu mbega none ayo mashirahamwe yarananiwe Mura- muragendura mukaraba koko yuko ayo mashirahamwe ivyo ivyo aba yiyemeje ari vyo akora amahera aba yarose ari ay- akoresha muri ubwo buzo hama kumbure nashaka kurangiza saba yuko cyane cyane mwebwe murongo y'amashirahamwe mwoza murakorana n'amareta kuko mudakoranye na leta nta- rimwe rimwe na mwebwe vyobarengera none mwebwe nyakubahwa mutumire murakorana n'iyi leta kugira ngo muze murabereka ati ngaha hari iki hajya hari iki icabuze kugira mufashe bajya b'ibimuga koko bajya bagendana ubumuga bajya abantu baja gusaba mubona koko ko babikwiye kuko mu gisagara genda abantu bagendana i- i- ubumuga usanga bafise utwo badebereza badandaza utuntu ku mameza mbere nkaba mboneho n'akanya kuko nobasaba mwebwe cane cane ko hari n'ivyo mu- mwobafashamwo ntabajya mukashigikira bajya abantu ba- bafise utwo bakora mugasaba leta bajya abantu bafite utwo bakora mukabaronderera aho bicara maze bakareka kuza barasabiriza n'imbaraga atahe bakarose hanyuma nta kuntu mweho mwoja muri ayo mashirahamwe mugategura neza imigambi mugaheza mukabasabira udu- aka- utuntu boherako kuko mubirukanye navyo nyene gutyo nyene navyo nyene umva n'ingorane mugasaba muri ayo mashirahamwe araba abo bantu bakabaha utwo boherako murakoze urakoze cyane adolphe kuri iki gitekerezo cyawe ni ni ni igitekerezo ki- kirambuye mm, ah, turaza kukigarukaho mu kanya twakire na guillaume uranyumva Ye- Mhm. igitekerezo
ni mu kirundo eh, mu kirundo murakomeye
Eh, turashima ndamukiriza umutumire cyane rwose Eh, arakumva
Eh, byari nk'akantu k'agatekerezo nagira mbanje nanjye Mm.
none ko nk'ubu ubu nk'ajya abantu basabira leta usanga ari abantu biva ku ngorane zitandukanye nko mu mihana yabo ugasanga hariho nk'ubuntu bw'ubukene bwinshi cyane bwose buba burengera yayo nk'abantu dushobora kuba twaraganiriye bamwe muri bajya nyene bo ugasanga nimbo zitaba- zitabavuyeko ugasanga nyine ni ibibazo byinshi cyane rwose none nk'abo nko muri leta nk'uko harongoye n'inzego boterekanya nk'iki nko mu- nka vuba na bwangu ko bobashyira ahantu bazi bakaraba nko kuntu bobayegeranyije nko ku ikomini bakaraba bakabafasha vyukunda
Mhm. Eh, u- ara- Eh, komeza hanyuma uhe n'igitekerezo cyawe Mm.
izina ry'abajyanama bazajyana mu bantu none nk'ubu u- aku- nk'ubu nka leta nk'ubu bidakunze ko bobo ko bobegeranyije ahantu nka leta yoba isa y'iki kugira bishike abo bantu babagwanye mu ibarabara kandi nabo nyine atari imbozi bavuye ko murakoze Mhm. urakoze cyane guillaume kuri iki gitekerezo cyawe n'ikibazo twakire na alexi muri madagascar alexi uranyumva sabwe Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo tugushimiye kandi kuba wumva radiyo ijwi rya amerika uri kure cyane
ego me turayumvira kandi turashima n'ibiganiro mukunda kuduhereza biratunyura kandi biranadufasha nuko nuko ni byiza
ego ama ikibazo je nari mfite Mm.
eh, nibyo leta yaragerageje yari yagize akigoro mugabo twagomba nagomba kubaza mbega eh, ko kumbura igihe mperukaho abasaba ni benshi kandi bari mu mice itandukanye mbega leta yoba yarubatse tuvuge nk'ikigo izobashiramwo canke yoba yarateguye uburyo bukwiye bwo kubahereza kuko kubakura mu ibarabara si kubakura mu ibarabara uko nyene ni ukuba wabateguriye uburyo bukwiye ukabategurira ah, imigambi canke ukabaforoma ingene bokwiteza imbere bakazo noneho nabo ba- baki- ba- bagakora uko bashoboye kose kugira ngo bave mu bukene kuko basaba kubera bakenye nabo nyene canke ari uko ata mwuga bazi mbega n'icahe leta yoba yarakoze yatekereje hanyuma ikindi kibazo cya kabiri nabaza aba ba- aya mashirahamwe ageze gukurikirana abana na cane cane agira mbaze mbega by'ukuri eh, barafise by'ukuri uburyo bukwiye mbega niyo bitura bikomeye kugira ngo baronke uburyo kugira ngo abo bana bave mu ibarabara cyangwa mbega twoshobora gute ari nk'umuntu yigenga agomba gutanga imfashanyo by'ukuri abo bana ni bene wacu nabo tuvukana abandi nabo ni inshuti n'abagenzi mbega baba bafite uburyo umuntu yashobora guterera maze umuntu akagira akagega gashoboka umuntu uwo ari we wese icyo ashoboye agatanga kugira ngo abo bana bave mu ibarabara murakoze urakoze cyane alexi ubwo eh, reka duhe umwanya noneho umutumirwa wacu bwana jacques nshimirimana ibitekerezo byaje ari byinshi ibibazo byo biraza bisa nk'aho biganisha kuri leta ubwo leta niyo ishobora kuzabyisubiriza nk'icyo leta yakoze cyangwa se niba hari iteganya ikigo cyo kuba yashyiramo abo bantu uburyo se bazafashwa mu kanya mwatubwiraga ko namwe mugitegereje ku- kumva i- ingamba cyangwa se imigambi yafashwe na leta kugira ngo babonere abo bantu uburyo batazasubira ku muhanda N- nga- nagira ngo mugire icyo mubivugaho
Mura- murakoze cyane ariko hariho ibibazo ntaza kwishyura ko kubera izo izo nyamukuru y'uko eh, kumbure byari kwishyura neza umuntu w'umuvugizi wa leta cyangwa ari muri leta kuko nk'iki kibazo cyo kumenya ibyo leta y'uburundi itegekanya gukora muri iki gisata nk'icyo kibazo kingora gu- kuvuga kuko nanjye ndi mu basaba bimwe bimwe leta itegereza gukora kugira ngo iki kibazo kive mu nzira Mm, Rero leta kwishyura ibyo izabisobanura leta itegekanya gukora ibyo biba byarakozwe ndashobora kuba ndabizi nta nkabivuga ko kuko haba hariho bimwe bimwe biboneka bimaze gukorwa aha navuga eh, nko gushyira ingufu cyane mu kibazo cyo gu- eh, cyo gu- cyo gukura a- a- aba bantu batega mu ibarabara aha mu gisagara cya bujumbura ibyo ni ibyo twese twabonye nk'uko n'abo bandi baterefone babibonye muga kumenya ngo icyo bategekanya ni ikihe ahubwo iyo bambaze icyo dusaba leta yokora kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira burundu murumva yuko inyishu kuri icyo kibazo idatomoye hanyuma eh, hariho uwitwa eh, hariho uwitwa alexi niwe numvise asa n'uwa bene salvatori basa n'abagarutse ku kibazo cy'icyamashyirahamwe bashobora gukora rero eh, nibyo salvatore yavuze ati hariho amashyirahamwe eh, kumbura mwamwe umuntu ashobora kwibaza ati none hari icyo ariko arafasha mu mu gusahiriza utwigoro eh, twa leta aha nagira ndamuhumurize ndamubwire yuko hari ibisata hafi nka byose ata kintu na kimwe ushobora gukora nk'ishyirahamwe ata mugambi wa leta washyizwe imbere na leta y'igihugu uhari nk'ubu nk'akarorero nk'ibi byo kurwanya ugusega no gusabiriza cyangwa ibi by'abana bo mu ibarabara iyo leta itafashe mu minwe icyo kibazo ngo ivuge ko ihagurutse kugira ngo ikure mu nzira icyo kibazo utwigoro twose amashyirahamwe yogira bitari mu mu mapriorite ya leta ntacyo tumara nicyo gituma iyo turi ko tugira ubuvugizi cyangwa turi ko turasemerera tubanza gusaba nyabo na leta yuko ibifata nk'ikibazo kuko iyo leta imaze kubifata nk'ikibazo amashyirahamwe yacu aza kunganira mu migambi iba yatunganijwe na leta kuko nk'ubu turiho tuvuga icyo gusabiriza tukaba tuvuga ikibazo cy'abana bo mu ibarabara tukavuga ikibazo cy'abana bafungwa tukavuga ikibazo cy'abana badandazwa ibyo byose biza nk'uduce duto duto tuza kunganira mu migambi nyamukuru leta iba yashyizeho ni ukuvuga ni uko mvuga imigambi ariko mu gifaransa n'ibyo twita politiki nka politiki y'igihugu yo kurwanya ah, iby'abana bo mu ibarabara politiki y'igihugu yo kurwanya urudandazwa rw'abantu politiki y'igihugu yo guteza imbere agateka k'abana politiki y'igihugu yo gu- yo gushyigikirana ibyo byose ni- ni ama- ni imigambi leta iba yashyize imbere hanyuma amashyirahamwe yacu nayo aza gutunganya imigambi mito mito iza yinjira muri iyo migambi mikuru leta iba yashyize imbere kuko leta ahanagira mbere salvatore yabajije n'akabazo eh, sinzi ko yakibajije inyishu yoshobora kuyiha yabajije ati mbega none biraborohera cyangwa mwoba mukorana na leta nagira ndamubwira yuko leta leta si abashikiranganji leta si eh, eh, le- leta si ubutaka bw'uburundi gusa leta ni twebwe twese nk'abarundi ni Eh, ukuvuga reka mbashimire rero ubwo ubwo abayobozi bari imbere bategerezwa kutubera umuco mugabo abategerezwa gukora kugira ngo bateze imbere igihugu Ye, Ni ndabashimiye Umurundi cyane.
wese, ni n'umunyamahanga wese aba ari mu burundi ye bwana nshimira imana mubabarire se kubaca mu ijambo ni aha ikiganiro kirangiriye mwakoze mwese kudutega amatwi mwakoze namwe kuduha ibitekerezo no kubaza ibibazo muri kiganiro mugire ibihe byiza